godinaa wallagga bahaa magaalaa naqamtee keessatti uummanni kuman lakkaa'amu kan mana hidhaati hiikamanii amma jiran hoogganoota koongireesa federaalaa oromoo simachuudhaaf sanbata dabre kana walga'uusaa jiraattonni akkasumas immoo aangawoonni nuuf ibsanii jiran garuu hoogganoonni kaafaawoo gara magaalaa naqamtee akka hin seenne bakka guutee jedhamtutti humnoota federaalaatiin ugguramuu isaanii mormii kaasee jira. Uummanni magaalaa naqamtee ugguramuu isaanii kana mormuudhaan hiriira bahee mormii isaa dhageessisu jiraataan magaalattii tokko akkana jechuudhaan tujubeef ibsan.
Simannaan sun ajaa'iba ture jechuun uummata akka itti qophaa'e ajaa'iba ture guyyaa sagalee ol akkatti kan dhaabaniini amma halkan keessaa sadii gaafa sangaan uummati egaa hooggantoota gootota keenya dhiigaan caba lafeedhaa fi du'aan mana hidhaati baafannee arguuma qabna jechuudhaan sirna TPLF kan irratti mormii dhiyeessuu jalqabee mormii isaanii bulchitoonni keenya kan nuuni barbaannu bilisummaadhaaf bilisummaa qofa sirni amma jiru kun bakka nuun bu'u jechuudhaanii egaa isa gaafa qadaamee galgala jalqabamee amma sanbata guddaa guyyaa guutuutti fufee har'as akka jirutti itti fufee jira karaan iddoo hedduutti cufameera daldalli guutummaa guutuutti dhaabbateera sochiin tiraanspoortii waajjirri baankiin wanti hundumtuu cufaadha kan si dhibu wanti hundi bifa si ajaa'ibsiisun jechuun mormiisaa dhufee jira uummata.
Har'a hiriirri geggeeffamee ture magaalaa naqamtee keessatti hiriira mormii ture.
Hiriirri mormii guddaan tureera karaan cufamees jira kan jedhamaa jiru gaaffiin uummata dhiyeessaa jiru nuun hooggantoota keenya arguudha qabnaa agaaziin federaal poolisiin magaalaa naqamtee keessa buufatanii jiran nuuf agadhiisanii agasitti gaaffii kan amma nu dhibutti daldala hojjennu tiraanspooortiin karaan waan hundumtuu cufamee dhufaa gaaffileen keenya nuuf deebi'anii jechuudhaani bulchitoonni magaalaa naqamtee irra hojjetan kan akka waajjirri mana geenyafaa kantiibaa fa'aa irratti mormii dhiyeessan haala sanatu ture.
Biyyattiin labsii yeroo hatattamaa jala jirti labsiin hatattamaa labsamee utuu jiru uummatii cabsee bayeroonni hiriira atinaan jettu kana geggeessu maaltu ture deebii maaliif kenname.
Labsiin yeroo hatattamaa durumaan beeksifamne achi as seera qabeessummaan hin taaneefidha malee humni raayyaa ittisa biyyaaf wantoonni amma seera malee qabamanii hidhamuu mana sakatta'uu seera malee gaaffii kana malee kan jedhamu durumaan hin jira. Dhumatu seera qabsiisuufdha. Uummati garuu hamma bilisummaa isaa argatutti dudduuba deebiin labsatamu daangii ibsu kan nu ibsu bilisummaa qofaadha.
Magaalaan naqamtee maal fakkaata amma?
Amma mootummaa bira amma wanti jiru amma yeroo siyaasosiisaa jiru kana mataa isaa dhukaasa gurguddaatu jira. Uummatatti dhukaasuutu jira. Namni ammaaf lubbuun darbee infoormeeshinii isaa qabadhu baadhu fi namni dhaaman namni sadan tokko hin jiru rasaasumaanii namni lama jiru darbee wanti lafti yeroo asxamaa kana uummati dhagaan darbatu uummati nagaa isaadhaan de'ee galaa jira. Wanti kun asirratti haaraa miti jarri kun obbo Baqqalaan fa'aa akkuma yeroo daddeemaas miidiyaa adda addaanis argitan karaa OBN argitanii adaamatti simatamaniiru ambootee Dr. Maraan simatamee badduu waan akkasii simatamee jira. jarri kun magaalootuma kanan immoo addaan kutanidha kan isaan dhufan gara naqamteetti sanarraa waan adda gore magaalaa naqamtee.
hiriira nagaa kana biftineessuudhaaf yaaliin godhame ture.
karaa oromiyaa poolisii maanii tiis boombii kan jedhamu kanaan uummata adda adda baasuun uummata karaarraa gaggeessuun waama jirudha uummati garuu anuma ammayyuu gaaffii isaa gaafachaa jira maal naqamtee amma karaan bakka hedduutti cufamaadha guutummaa guututti daldalli dhaabbateera guutummaa guututti waajjiraaleen mootummaas miti mootummaas cufaadha. Baankoleen hundumtuu cufaadha. Sochiin tiraansppoortii hundumtuu cufaadha.
Ka jiraataan magaalattii himatan kana qaama mootummaa biraa deebii argachuuf gara bulchaa godina Wallaggaa Bahaa obbo Mogas Ida'eetti bilbileen ture. Simannaan sun maaliif akka danqame gaafadheera.
Labsii ataatamaa amma ol kaatee dhiira geggeessuu daannaa bahanii ergoon yookaan wanti gadi fedhiin uummataa immoo baay'ee makkiinuu ture. Kanaan wal qabatee komaandi poostii kallattii kaa'ee sadarkaa walitti bu'aa waan ta'eef akkasiidha. Qabaa kan jedhu kallattii kaa'ameenidha. Lafa ilaallaa haala tasgabbaa'anii nu deebi'aa kan jedhu karaa komaandi poostii kallattii kaa'ameen dhiibuu isaanii kun uummanni qophaa'ee geenfannaa keessa jedhee komiin sikiida biyyaanas kunoo biyyaan kun sadarkaa kan jiru. Kanaafuu halaajallee kan keenya uummata wajjin akkamitti wal arguu danda'u kan jedhu seeraan walitti hin buunne ilaalamuu qaba illee qaama olii akka beekaniif kan kaa'amu jira.
Labsiin yeroo hatattamaa guutuu biyyattii keessatti labsame isaan immoo magaalaalee Oromiyaa adda addaa keessatti labsiidhuma kana jala taa'aniiti kan isaan simatamaa gara naqamteetti gadi dhufanii inni kan naqamtee maaliif akka adda adda ta'edha kan uummati gaafataa jiru jeeqamatu uumame moo dubbiitu ture moo maaliif.
Ujube kallattii komaand poostiin kaa'edha bulchiinsi hojiirra kan oolche malee waaraa labsicha wajjin deemuu. Kanaafuu yeroo biraa haala mijeessinee simannaa waan ta'eef deemuu qabuu kan jedhu kallattii federaala irraa kaawwamee fi koomaandi poostuun kallattii kaa'e waan ta'eef malee uummanni asii immoo kana biras hiikkamuurra akka hiikkamaniif komii kaasaa ture qophii bal'aaf gochaa akka ture infoormeeshiniin ture. Kanaafuu qophii kana keessa immoo sirbiishii sirbiishiidhaan itti ba'anii namni baay'een yoo kallattii adda addaa agarsiise labsichaa walitti bu'aa dhaabaa kan jedhu kallattii magaalaa dhibee malee bulchiinsa fi wanta raawwate wanti biraan jiru.
Komaandi poostiin kan inni jiru Wallaggaa Bahaa qofaa keessa miti guutuu biyyaa keessatti dhaabatee jira komaandi poostiin kuni. Komaandi poostiin inni gubbaa jiruu fi inni gara gadii jiru hojii adda addaa hojjetaa maaliif gubbaatti hin dhaabne asitti maaliif dhaabame?
Nuti informaashiniin qabnu nuti gaafii uummanni naqamtee fi naannoo hojii gaafii hiikkamanii gaafii gallaa qabatu. Gaafii kana immoo mootummaa fi raamdiidha bulchi fudhatee hojiirra oolcheera. Kanaa haala wayina qabeen qophii qabatanii jimachuudha fi simannaan kun immoo uummata baay'ee baasuu danda'a. Kanarratti rakkoon uumama kan jedhu komaandi poostiin kallattii mukaa'een kan ittiin jedheef humna federaalaa fi makkalaasaan bahee haa deebi'anii mijeessinaa kan jedhudha. Kallattiin kaa'amee hojjetame malee akka bulchiisa magaalattii fi godinaatti dhufuu isaanii irratti komiin jiru baay'ee gammachuu uummataa qooddanna waan ta'eef waan addaan qabnu ture garuu lafichaan walitti bu'aa waan ta'eef yeroo biraa mijeessinaa kan jirudha godina biraatti irratti waan raawwantan beekna nuti akka jetti darbanii dhufuu isaanii beeknaa garuu akkamittiin simatamanii baay'ina qabamoo lafichaan haala walitti hin buunin informaashiniin qabu amma fakkeenyaaf geedoo irratti simatanii dhufa jirudha beeraa galmatti galanii dubbisanii uummata dubbatanii akka darban informaashinii qabna akka sadarkaa afriitti bal'inaan simachuudhaaf qophii taasifamee fi raawwii ture gara oliitti informaashiniin qabu wanta haaraan asitti jiru gaarumaa kanatti kaa'amu jechuudha.
Obbo Mogas Ida'ee bulchaa godina Wallaggaa Bahaa ibsa nuuf kennitaniif maqaa dhaggeeffatootaan hedduu galatooma. gama biraan godina qellam wallaggaa magaalaa dambidolloo keessatti koonfiraansii hafuuraa xumura torban kanaa geggeessamuuf jiruuf dadammaqinsi godhamaa ture humnoota federaalaatiin dhaabsifamuu jiraattonniif angawaan naannoonuuf ibsaniiru sanbata darbe raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan amaaraa irratti kan darbe beeksisi magaalattii keessatti himamaa ture simannaa hoogganoota koongiresii federaalawaa oromoo kan mana hidhaatii ba'anii ta'uun kan gabaasame dogoggora ta'uusaa jiraattotaaf angawaan magaalattii nuuf ibsaniiru. Ka jiraataan magaalaa Dambidolloo haala uumame naaf ibsaniin jalqabna.
Nuti konfiraansii guddaa keessa deemee Dambidolloo irratti jira ture. Konfiraansii kana irratti jechuun ji'a sadiin olitti nuti qophii irra turame gaafa roobii deemna addaatti kaanee naannoo qilee gabaardii naalam tafariirra labsii keenya bilchaasee waa'eedhuma mootummaa waaqayyoo kana labsaa turreetu kan Dambidolloo ture gabaan. Isarrattis immoo ganama kaanee. annaawunsii gochaa jirraa poostarii adda addaa kan warra tajaajiltootaa lakkafaa jirra kan badduraa kana.
Isin warra poostarii maxxansaa ture keessaa tokko.
Eeyyee.
Tole achi yoo maaltu ta'e.
Isa booda ganamaa kaaneetuma poostarii lakkafaa faarfataan saba dadammaksaa turree waa'eedhuma konfiraansii keenya jimaata dhufu jalqa. Isa booda misaa keenya nyaannee raawwannee ammatti itti deebinee magaalaadhuma dambidolloo keessa naannoo isaatti galanii. አደባባይማ ሴንተሬራ ናን ነው ሜካቹ ዴማ ጅሩ ንጥሪ ፈነሪ ነከራቻ ቦዳ ለፊለ ፕሮጀክተን ከነ አባ ጀነኔቴ ከከኒስ ዳንታቲ አባ መና አንታቴ ከኒት ማሌን ተወይሬ መከራቻ ነው ኦሮሞ ተኩሩ ቱመን ቤት ንጥሪ ፈነ አደባባይ ንጥሪ ፈነ ትበሪ ኬኛ አቶፊሳን isa boodaniin dabli gabbinaa keessa makiinaa diddaduu kan jira gadi beekani waraqaatas qabna jedha itti makiinaa waraqaas qabna kunoo qaama kantiibaa irraas kan furanne qabna kunoo nageessa furanne qabna dee gaafanni isatti immoo makalaakaan Tigree tokko maganaanyaa baatee jira minaa gabbaamte demoo mini ijaa warraa nala ture amaarifaadhaan gaafanni akkan jira akkasuma ta'e jedhanii siin ibsaa konfiraansii bu'aatii inni kun immoo ji'a sadiin dura waan qabameedha malee waan har'aa gochaa jirru miti dhaabaa jennaa dhaabuu dandeenyaa hiriyoonitti haasaan jira anuma haasaa isaan kutee reediyoo godhee raawwatee achi deddeebi'ee gibbii waraanaa dhattuun hin jedhe.
Erga isin eeyyama qabaachuu keessan itti himtanii booddee maaliif kaampii dhadhu isiniin jedha.
Gaafuma lafa duunee tokko tokkoon itti haasa'uu jammarru haasaa keenya addaan kutee raawwateetu bakka kaan diideentu makiinaatti namaan hin jedhe.
Sana booddee hoo?
Isaan keenya mootoriin isaa qulfiidhaan hin ka'uu, dhumadee hin ka'uu. Bakka ani asuma dhaabbataa inni bakki dhiibaati kaasaan hin jedhe ammas manichi. Isa booddee dhiibanii kaasanii kifeerri keessa galeera dhiibanii kaasanii jennaan otuu makiinaan seenii makkalaakayaan namicha kilaasii fudhatanii konkolaataa keessa bitan. Konkolaataa saniitiin konfiraansii ibsataa jirre isa boodanii lafa jirratilumaa uummatis baay'eedha gabaan gabaadha booda yoo nu beektan uummatuma keessa nu dhinnee haafne namni sadi.
Nama meeqa turtan isin?
Ni nama afur turree shufeeriiniti anis nu gaaddanyaa koo tokkoo fi namootuma gidduu shufeeriinitidha motoriin beganaa gara makiinaa keessatti dhiisee biliqeetu nama gidduudha reetuu gara dudduubatti deddeebinanii.
Isin keessaa nama makiinicharra ture?
Isa keessaa gaamucaa isaa namnaawutii godhitu fuuldura makiinaa dhaabbateera inni wajjiniin irra ta'ee miila dhokanneerra. Akkuma jaajjitta ta'e isaa sinumaa gani mallatteeffataniiru waaddanyoota kee ammaatii bii jedhaniitu isa qaban. Mucaa isaa annaawunsi godhe.
Isa qabanii fuudhanii deemanii?
Isa gaafa qabanii fuudhanii deemanii miidhaa achirraa garuma dhibba lamaa dhibba lamaa dhibba sadan tokko gara gaa'inni adda baaraa uummatan irraa garuu ijaan wal arguu hin dandeenye baay'inni uummataa jira. Isa gaafa fudhatanii deemantu uummatii fuutanii deemtan jedhanii gasuma sagalee dhukaasaa dhaga'uu daddabarfamanii.
Uummatatti dhukaasanii?
Yoo uummatuma irratti dhukaasanii isa qooda uummata irratti qabanii yoo dhukaasaniitu fuutanii deemtan jedhanii dura godhan.
Mucaasa qabatan maal godhan?
Isa daddarbataa fuudhanii deeman isa booda gaafa isaanii gara kaatti deeman amma isaanii gara kaan bidaanii deemanitti dargaggoonni kaakkaa dhagaadhaa jechuu jan qabnaan achi ol deebi'anidha. Jarris gaa ol deebi'anii humna cimsataniitu uummatatti tokkotu gammadaan gamas.
Haala Dambidolloo keessatti uumame kana akkanaaf ibsaniif gara itti gaafatamaa waajjira kantiibaa magaalaa Dambidolloo obbo Daan'eel Taraddaatti bilbileen ture akkas jedhan.
Bakkiilee sanaa ture kan konfireensiiti. Anatu iyyuu iyyameef utuu komaandi poostiin kun hin dhaqxanini anatu iyyameefi anatu iyyameefi akka isaan deebi'anii akka isaan deemanii madda gammaqiinsa godhatan anatu godheefi. Bakki kana hafuuraati waan jechuudha. Kanaaf ta'ee jedhanii nageessuudhaaf sana godhan malee wantichi isa gamtaa hafuuraa gaggeessuudhaaf konfirensii hafuuraatti gaafa digdami saddeet digdami shanitti gaggeeffama. Isa iyyamsiifatanii sabna duraan iyyamni xadaa gaafa digdami saddal shaniiti kan iyyamame namoota kana.
Eeyyee.
Gaafa digdami saddal shaniiti iyyamamee fi akka isaan deemanii daddammaqinee godhan immoo nutu godheef waan hafuuraati malee siyaasa keessaan qabu amantiidha wantichi.
Maaliif hiree kan isaan dhaabsisan?
Ta'ee jedhanii ta'ee jedhanii na jeequmsa taasuudhaanitu jeequmsa fiigiseetii dhaabanii ijoollee nagaadhaan labsii kana diimata dammaqiinsa hafuuraa kanaaf deemanii. Ta'ee jedhanii na gufachiisuudhaaf ijoollee irratti ta'ee kan rakkoo uumuudhaaf dhaabsisan malee ijoollee waan tokko hin goone ittiin dubbanne waan tokko namoota kana.
Ergi namoonni kun eeyyama qabu ta'ee maaliif kan isaan dhorkamanii hamma dubbiitti deemutti maaliif gaa'ettanii gama keessaniin gaafattaniittu?
Maali eewu gaafame jarri warri tarkaanfii kana nama kana irratti fudhatani nama tokko yoo abboomamuu warra hin dandeenyedha. Tokko nama tokko abboomamuu warra hin dandeenyedha. Yoo ajjajanis ajjaja namaa fudhatanii aangooma isaanii ga'oo godhatanii meeshaa qallatanii tarkaanfii kan fudhatanidha malee namoonni isa gammachiisaaf deeman kun rakkoo uumanii qabani.
Eenyu isaan warri tarkaanfii fudhatan kun?
Warra warra makkalaataa makkalaataa federaalaa.
Akka jiraattonni nuuf ibsanitti dhukaasa kanaan namoonni madaanisii kan lubbuun isaanii darbe jira jedhu eenyu namni du'e sun.
Namni har'a du'e Asfaw jedhamaa hojii qulqullina magaalaa irratti bobba'e. Hiyyeessaa nama qulqulleessee ji'aan dhibba ja'a birrii dhibba ja'a ji'aan argachuudha oolmaa guyyaatiin hojjetaa karaa qulqulleessa.
Akkamitti rukutaman obbo Asfawuun?
Amma gaafa hojii dhuunfaa isaanii hojjechaa jiranii ta'edhani karaa irratti fannaa'anii.
Namoota meeqa kan madaa'anis jiru jedhu uummati gaafa nutti himanii namoota meeqatu madaa'e.
Amma kan madaa'anii fooyya'anii galan jiru kan ammayyuu madaa cimaadhaan madaa'anii hospitaalatti argamanii jiru. Amma sagantaa ho'aarra jiru amma immoo humna addaa oromiyaan dhufte jira. Amma reefu magaalaa gammadannoo ta'anii jiru isaanii naannaadhaa dargaggoo qeerroon jaarsolii simachaa jiru haala ho'aadhaan amma humna addaa oromiyaan erge.
Warra oromiyaatu humna ergee.
humna addaa rakkoo kana addaa oromoo bukkee goruutu
amma sa'aatii kana laa amma sa'aatii kana humna adda beniyaan ergee fi akka oromoo bukkee dhaabatanii fi magaalaa daldaloo godhanii dargaggoon abbootiin jaarsoliin simannaa gaarii gochaafii jiru. sirni awwaalcha sirni awwaalcha aarsaa ta'e sinii fi haala kabajaan gaarii ta'e haa ta'u sirni awwaalasaa sila daawwatu jechuudha.
itti gaafatamaa waajjira kantiibaa magaalaa dambidoolloo obbo daani'el taraddaa ibsa kennitaniif maqaa dhaggeeffattootaan hedduu galatooma.
galatooma.